Wonder shall never end. Nigerian woman from Anambra State, she go dump her newborn baby, a day old. Na the baby na just dey look here so. The mother go dump her put inside gutter. As e dump her put inside gutter, na there good Samaritan wey e dey within the resident there within the area na the person come see this baby as the person see the baby the person come cry come out so he come go call all those uh, police officers where they say it there for b division police station for aqua, within anambra state there as you e con go call them, then they con carry the baby They check the baby the baby they good at, and they con carry the baby and over am to people where they take care of little children my country people, how can a woman wey go through pain of labour wey carry belle for good nine months because to carry pregnancy for nine months e no easy o morning sickness tiredness some people dey go even dey rush dem dey go hospital all those symptoms wey be say some women wey get belle dey pass through and one woman go get mind don put to bed finish go carry the baby go dump am for inside gutter this na heartless mother no matter what before you know say you wan put to bed you suppose to get ready if you know say you no ready to take care of that uh, your newborn baby look for somebody wey go dash the baby to. there are many thousands of women wey be say e still dey wait for god to bless them with their own children as this woman carry this baby go put for inside gutter now una notice, say if you just see somebody give this baby to make say if that am make di person take care of that baby will that person not be happy as the person come the mother come dump this baby for inside gutter now if not be god we help this baby say somebody come see am so the little baby for spend reach how many days there now come see say ah something don happen to this innocent child look at how beautiful is this little born baby in fact eh some women make una dey careful make una dey very very careful if una know say una no go fit take care of una newborn baby there is no need for you to go dey have sex without uh, without protecting yourself because when you don have sex finish you no protect yourself at the end of the day you go get pregnant and this time around things no easy for inside nigeria so thank god that they finally rescued this baby they don't give am to people where they care for babies and they say from there they'll come give am to all those social worker so that they go take proper care of this baby and they say they will also see try to look for the mother of this beautiful baby so that they go ask her wetin make her which circumstances wey make her get the mind to go put her baby for inside gutter without her not even feel guilty i no gree know as some people take get uh, that kind mind o oh. you wey be woman you know the labour pain wey you go through ah in fact eh, some women dey really get heart and if you surprise now dis person wey go keep dis baby here e go just be a young girl by the time when she come finally come see her baby like this now as government don dey help am dey take care of good eh, good care of this baby now at the end of the day she come feel like oh my god how will she know she for no go dump this baby there i just pray make dem find the mother of this cute baby This baby is very very cute He's so cute innocent baby the mother don put to bed finish see wetin the mother con go do to to this cute baby e such a pity and this whole thing wey happen na government dem go say okay dem take care of the baby you know look for somebody to give am to since the mother doesn't want the baby then they will give am to somebody wey really go fit take good care of this child see dis child now probably before dem carry am come o oh, come dress am like dis o oh. maybe na just ordinary wrapper di mother go just say wrap am throw am put for there see wetin dem come change di baby to now oh my goodness looking at dis very picture e so kind of heartbroken to see say beautiful baby innocent soul di mother just go dump am for inside gutter ah may god go arrest that woman mind to come back again so that she go go carry her baby tell the government if there is a way wey dem go fit to help her if it be say she feel say she no get any provision where she go make for this her baby if not that one make her go to this length Then may she tell her mind to the government wey help her so if na dem to give am a bit support to take take care of this baby probably they go definitely give am support ah who they find baby they find baby na then you go to see somebody go just put to bed carry belle for many months after they go just carry and go eh, throway am for one for one toilet or for one gutter women where they do this kind of thing e no they good God is watching you people. You cannot do such a thing. If you know you don't need that baby, look for woman where they look for child. Give unto or you go this uh, this place motherless baby home. Go keep the baby there. The ones where they look for baby, they go definitely go there. Go carry that baby. Take good care of that child. Use until take become their home e no be only biological mother na go fit take care of eh, eh, their own child somebody wey no be biological eh, mother of a child e can still take good care of this baby e such a pity that the mother of this cute lovely baby just get mind to do this child like this. i hope that at the end of the day make dem find the woman so that they go give her and baby back if dem look say the woman no go feel they capable to take care of this baby then government can just be in full charge of this cute baby girl because now girl go be the dress her with a eh, pink you know I wish say na blue dem take dress her now maybe i'll send maybe a baby boy but now pink dem take dress her so is a baby girl ah it's such a pity my people. as i come across and now say make i bring gun? come for now, make una see wetin happen for anambra state where a mother we don't push go through labor room get mind to go dump a baby for inside gutter I beg, ladies out there young girls out there if you are pregnant and you think that you cannot be able to take care of that child carry that child Go and give it to motherless baby home. They will be gladly to take that child from you and take good care of that baby. And then they will not know what to do. If it's to hand over that baby to somebody else that is looking for baby, that will definitely take good care of that child, then they will know what to do. But for you to just go and dump the baby in one place and you feel that, oh, nobody sees you, you are just being wicked as a mother so my people, now dis update i just bring come for now make now see how some women take really get mind so thank you very much put your comments and see you in my next update